iyi ni radiyo ijwi y'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamanira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muriwe neza tumaze turi kumwe ni frederic mukije ateramije ibiganiro vyo kuri iyi saha impunzi z'abarundi zirenga igihumbi n'amajana atanu ziba mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira mu buseruko bwa repubulika kongo ziragiramiwe n'ikibazo c'amazi ikiyaga ca tanganyika hamwe n'uruzi rwa kavimvira bibandanya gutera imyuzure mu mihana yabo icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramwo uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi y'agateganyo inguco kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka afurika y'ibiyaga binini harimwo inkuru ingingo zimwe zimwe zijanye n'ikiza ca korona ziriko zirashirwa mu ngiro mu rwanda mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi hamwe n'inkuru y'umusore ashobora uh, kuba afise uburwayi mu mutwe yishe umwana w'imyaka cumi inkuru ya kamo impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya duta muri tanzania gasaba ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu hcr kuzironsa ibikoresho bipima ikiza ca korona hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uwo munsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu ni umwanya w'amakuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana aloyiza umwanya ni wawe igihugu cya kenya kiriko kirapima ku buntu umugera wa korona mu bice bibamwo abantu benshi byo ku murwa mukuru nairobi ariko umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko urugendo rukiri rurerure ibyo bipimo byatangujwe ku munsi wa gatanu kandi bizobandanya muri iyi ndwi mu ntumbero yo guhimiriza abantu ngo bipimishe ku bwinshi umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije kuri uyu wa mbere ko leta yiwe ariyo izoriha amafaranga y'abazokwerekana ko badashobora kwirihira ibipimo gushika kuri uyu wa mbere kenya yari imaze kuronka abantu bashasha mirongo ibiri na batanu banduye uwo mugera ivyashikanye ku majana ane na mirongo icenda bamaze kuwandura muri rusangi muri afurika kandi igihugu ca nigeria caratezuriye abanyagihugu mu guhagarika amategeko yaguma mu rugo yari amaze iminsi mirongo itatu n'itanu mu mareta ya abuja legose na ogune kuri uyu wa mbere bitegetswe na perezida muhammadu buhari buhari yemeye ko guma mu rugo yasubije inyuma ubutunzi bwa nigeria cyane cyane kubikorera utwabo babeshejweho n'ubuzi bwo ku munsi ku munsi iryo tezura rije mu gihe nigeria iriko iraronka abandura bashasha benshi abandura ku munsi bikuvye inshuro zibiri mu ndwi iheze bituma abanduye muri rusangi bararenze ibihumbi bibiri n'amajana atanu gushika kuri uyu wa mbere amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ibigo bitanga imfashanyo hamwe n'abahoze ari abadiplomate basaba leta zunze ubumwe za amerika gutezura ibihano yafatiye ibihugu vya irani venezuela na korea ya ruguru bashikiriza ko ari kugira imiti n'ibifungurwa bishobore gushikira ababikeneye muri ivyo bihugu muri iki gihe c'umugera wa korona ivyo bihano vyatumye irani itabasha kurangura imiti n'ibikoresho vy'ubuvuzi mu gihe arico gihugu kibangamiwe cane na covid 19 mu karere ko mu buseruko bwo hagati venezuela yari yaragize ubukene bw'imiti n'ibifungurwa mbere n'imbere y'uko amerika ifatira ibihano amahinguriro ya peteroli perezidansi ya amerika yaratejeje agaciro raporo ivugwa ko ari iya leta ivuga ko abazokwicwa n'umugera wa korona ku munsi bazokwikubiranya inshuro zibiri muri amerika gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umuvugizi w'ibiro vya perezida white house jude dire yashikirije kuri uyu wa mbere ko ivyo bitigiri vyashikirijwe n'ikigo ca amerika kijejwe gukinga no kurwanya ingwara cdc ico kigo cavuze ko abantu bashasha bashika ku bihumbi mirongo ibiri ku munsi aribo bazokwicwa na covid cumi n'icyenda mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu dire yashikirije ko amagara y'abanyamerika azi imbere ya byose mu byo perezida donald trump ajejwe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu human rights watch risaba ko hakorwa amatohoza ku kibanza kiri mu buraruko bushyira uburengero bwa siriya aho baharatawe ibiziga by'abantu mu kiringo cy'imyaka human rights watch yabishikirije muri raporo yasohoye kuri uyu wa mbere ko icyo kibanza kiri hagati mu misozi y'ahitwa al hota kiri ku birometero mirongo umunani na bitanu mu buraruko bw'igisagara ca raka iryo shirahamwe rivuga ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu wagenzuye ako karere hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na gatanu rivuga kandi ko muri siriya hose hari ibinogo rusange birenga mirongo ibiri byahambwemwo ibiziga by'abantu baharurwa mu bihumbi abatalibani baremanga ko ari bo bagabye igitero ku basirikare ba afghanistan hamwe n'ikigo cy'iperereza mu ntara ya helmand mu ijoro ryo ku munsi w'imana igitero cyahitanye abajejwe umutekano bashika ku ndwi abandi barenga cumi barakomereka nk'uko byashyikirijwe n'abo batalibani abatalibani bavuze ko bakoze icyo gitero mu kwihora icyo bise urukurikirane rwo guhonyanga amasezerano yafungitswe hagati yabo na amerika urakoze yaruyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu.com iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu aya makuru tuyatangurire mu rwanda ho mu karere ka rwamagana mu murenge wa nyakariro umusore w'imyaka mirongo irindwi yagirizwa icaha co kwica umwana w'imyaka cumi amuciye umutwe abegereye uyu musore n'ababonye amaze gukora iryo shano bakeka ko yari afise urwayi bwo mu mutwe n'inkuru ya asumita kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda aya mahano yabaye kuri iki cyumweru mu murenge wa nyakariro mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyakariro muhigirwa davide aganira n'ijwi ry'amerika yavuze ko iyi nkuru yamenyekanye mu gihe bari mu gikorwa cyo gukangurira abaturage gukomeza gahunda yo kwirinda virusi ya korona ejo rero bagiye guhinga iwabo w'umwana bari bagiye guhinga ndetse na mama w'umuhungu nawe yari yigiriye mu murima nibwo yagiye mu rugo aho utwo twana twari turi dukina none hazana ka kandi k'agahungu barazana yashyitseyo rero ngo nibwo yamwihereranya aramuniga afata umuhoro amukata umutwe amuca imyanya y'ibanga ye arayirya icyo yakoze mu kotsa yafashe umubiri we acana umuriro amera nk'ubabuye noneho ahasigaye ararya ariko ntabwo yagiye gucana ngo yotse yabaye nk'uwucishaho nk'ubabura cyane cyane nk'umusatsi w'umutwe yamukase yamukase ibirenge amukata intoki amaboko uduce tw'amaboko two hejuru araturya ejo twari muri gahunda yo kugenzura ibijyanye no kubahiriza amabwiriza kwirinda no gukumira koronavirus hari ahantu bari batubwiye yuko hashobora kuba hari abantu wenda bari mu kabari niko bavugaga koherezaho abantu kugira ngo barebe koko niba ari byo bashyitse rero nibwo baguye kuri uwo musore arimo ajya uwo mwana umuyobozi w'umurenge asobanura ko umuryango w'umwana wishwe ndetse n'ababyeyi b'uwo musore wishe bari basanzwe babana neza amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa nyakariro yahawe na nyina w'uyu musore wishe yerekana ko uyu musore yari amaze iminsi agaragaza imyitwarire idasanzwe uwo musore rero yagiye buganda afite imyaka cumi n'itanu yari afite makumyabiri n'irindwi yari amaze amezi agera ku munani agarutse iwabo yabanaga na mama we ariko yagendaga agaragaza mama we yatubwiraga yuko kuva agarutse yatangiye kubona agenda agaragaza imyitwarire itari myiza yagaragazaga imyitwarire ki yarazaga akagaragaza ibimenyetso bigaragara nk'aho afite ikibazo mu- mu mutwe muri iyi minsi ishize rero ngo yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'aho yaryaga inyoni akagira imiserebanya mbese akagira udukoko warebaga mu muco nyarwanda tufatwa nk'utuzira hanyuma ariko ngo ka- kajya agira n'ingeso yo gufata nk'utuntu tw'utwuma ngo akatumira akaturya mbese yazanye iyo ngeso ariko ngo bikamufata nk'iminsi itatu icyumweru ngo akabona birarangiye yaka- undi nawe akakirukanka ajya mu bavuzi ba gihanga kureba yuko ngo bamufashe umuyobozi w'uyu murenge yumvikanisha ko imyitwarire y'uyu musore yabateye kwibaza ko yari afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibyo bizamenyekana nyuma y'iperereza Marie Michel Umuhoza yabibwira ijwi rya Amerika amakuru avuza nyakariro biragaragara ko ashobora kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe bigenda bite Mu- biramutse bigaragaye ibyo bizagaragazwa na n'ibizava mu iperereza ariko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi niba ari byo cyangwa atari byo twe dukora iperereza ry'ibanze iyo turangije byose tuyishyikiriza ubushinjacyaha icyaha kiramutse kimuhannye ahanishwa igihano kimeze gute harimo icyaha cy'ubwicanyi kiboneka mu ngingo y'ijana na karindwi hakabamo ndetse n'icyaha cyo gushingira umurambo ahanishwa igihano kirusha ibindi gukomera muri ibi byaha byose ariko urebye uza- ni- ni ni burundu urwego rw'igihugu RIB rutangaza ko umusore ukekwaho kwica uyu mwana no gushinyagurira umurambo yahise atabwa muri yombi kuri ubu akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya muyumbu mu gihe iperereza rigikomeza si ubwa mbere mu karere ka rwamagana hagaragaye ubwicanyi nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu murenge wa karenge muri ako karere nanone hagaragaye umugabo ntezimana yi- wishe umugore we beatrice muragijimana arangije aramubaga ibice bimwe abijugunya mu musarane ibindi abijyana mu rufunzo ku kiyaga cya mugesera ntezimana wiyemereye icyaha yakoze gusa akavuga ko atabishakaga urukiko rwaje kumuhanisha igifungo cya burundu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku rwanda ejo ku munsi wa mbere abantu baratanguye kwemererwa gushyira mu ngiro imigambi imwe imwe ifise intumbero yo kuzamura ubutunzi muri ibi bihe isi yose igeramiwe n'ikiza cya korona ariko bamwe barafise amakenga kuko hari abatariko barubahiriza amategeko yo kwirinda ico kiza inzego zibishinzwe zikavuga ko umuntu atazozubahiriza azobihanirwa inkuru ya eric bagira gusa umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda abantu baguma mu rugo ugenda aba ari ukeneye kugenda koko impamvu ibyo ngibyo ari ingenzi ni iki ni uko amabisi azajya atwara kimwe cya kabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara liyetona koloneli patrick nyirishema ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyashize yasobanuraga uko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu mijyi no mu ntara iteye ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda icyemezo gishyiraho ingamba nshya zoroshye zariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwari bumaze kuzahara cyafashwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri gikuraho na gahunda ya guma mu rugo kiremerera ingendo rusange gukora ariko ntawemereye kurenga umujyi wa kigali ngo ajye mu ntara nta n'uwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa kigali ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga ubu ngo twagiye tureba bisi ku yindi bitewe n'imiterere yayo tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse n'aho ugomba kujya ntanze nk'urugero nk'aya mabisi yo muri kigali asanzwe afite abantu bahagarara ubundi ziriya bisi zigenewe gutwara abantu mirongo irindwi ariko ubu zizajya zitwara abantu mirongo itatu na babiri mfashe nka nka kwasiteri ubundi zitwara abantu mirongo itatu zizajya zitwara abantu cumi na batanu ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati y'umuntu n'undi kwa kuno abantu bicaranye begeranye kandi numva ibyo ngibyo bihuje n'uko abantu bose bambara agapfukamunwa abantu bose bagakaraba abantu bose bakubera za ngamba zindi turibaza yuko byose byubahirijwe twakomeza no kwirinda icyorezo kandi abantu bakagenda kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuzandengo ya mirongo ine na karindwi ku ijana ku rundi ruhande ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo byamanutse ukurikije uko byari bihagaze ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu rura kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo covid cumi n'icyenda ku biciro biriho ku bikomoka kuri peteroli esanse yashyizwe ku mafaranga magana cyenda mirongo itandatu n'atanu ivuye ku gihumbi na mirongo inani n'umunani kuri litiro naho mazutu ishyirwa kuri magana cyenda makumyabiri n'atanu ivuye ku gihumbi na mirongo irindwi n'atatu ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura kigasobanura ko iri gabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishize ibikomoka kuri peteroli byarinjiye mu gihugu ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo covid cumi n'icyenda bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi iyi gahunda gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda covid cumi n'icyenda byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu mijyi na guma mu ntara ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira saa kumi n'imwe zo mu gitondo zikarangira na saa mbiri z'ijoro igipolisi cy'u rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho kigashimangira ko uzabirengaho azabihanirwa sipi jean bosco kabera avugira igipolisi cy'u rwanda ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane ni ukumva uko gahunda iteye ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu niba wasabwa kuguma mu rugo ubu ukaba uvuye mu rugo ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi ahubwo ugiye kumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza turatekereza rero yuko bimaze iminsi bisobanurwa byarasohotse mu itangazo inama zakozwe hirya no hino mu gihugu mu mujyi wa kigali no mu ntara turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye kugora abantu nka gahunda yo guha mu rugo turabasaba rero yuko bagomba kumva izi gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo abantu ku giti cyabo abo imiryango yabo ariko noneho ni mu gihugu muri rusange aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura ariko bizagaragara yuko banabirengaho nanone bazafatirwa ibyemezo ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe ni ukuvuga kugira ngo izi gahunda zose zigende neza ni uko ibintu byose byose byubahirizwa abantu bakora ingendo za ngombwa gusa amabisi azaba ahari tuzaba tuyakurikirana tuzaba ari rura na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba abantu bajye mu mabisi ku murongo neza intera ihari kandi bisi zikomeza gutwara abantu turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavidewo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane ahategerwa imodoka nka nyabugogo mu mujyi wa kigali yacicikanaga bigaragara ko amabwiriza yagenwe atari kubahirizwa nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye leta ni umubyeyi kandi leta itekereza abaturage ibyo minisitiri yakoze na perezida ngenda abona byo kurekura abantu ari byo hari ikintu umuvugizi wa polisi yavuze yavuze ko abatubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima bazafungirwa abo bantu b'amabisi n'abandi batubahiriza gahunda ya minisiteri y'ubuzima babafungire batagombye gufata wenda kuri ariya mafaranga y'ivunga aturuka hanze cyangwa se bagakora mu kigega umuturage bakajya bamuhereza amafaranga ibihumbi bitanu barangiza agashyiraho iminsi yindi y'ukwezi ariko tukaguma mu rugo kuko tugiye kwicwa na korona nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo covid cumi n'icyenda mu bakabakaba magana abiri mirongo itandatu bamaze kucyandura mu gihe abandi bagera ku ijana mirongo itatu na batanu nabo bakirwaye abasaga ijana na makumyabiri nabo bakize iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muri tanzania naho impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta zisaba ibiro by'ishami mpuzamakungu byitaho impunzi hcr kuziha ibikoresho bipima ikiza cya korona kugira ngo uwanduye ubwo burwayi amenyekane umumenyesha bakuru w'ishuri ry'amerika muri tanzania james jovina yaraganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi mu bisanzwe ngaha induta nta bipimo bihari bipima icyo kiza twe twifuza yuko aca tworonka ibintu bye ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha ahaye agende gupimwa ngaho hafi byoroshe kuko numva ngino mu nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za dayisilamu saje nk'icyo mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ndwara ya korona virusi nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze tumeze kujya k'umwana arezwe mu maboko ategeye icyo nyina we azamubwira cyangwa se wiwe ni uko nk'ubu bavuga ko ibipimo biri kure gusa bo bitwegereza kugira twebwe nk'impunzi tugurikirwe cyane kubera twebwe nka twebwe duhanze amaso yuweni nyene kuko yuweni itabaye hafi impunzi zirahona tugerageje kuraba hano mu ikambi rero ni ukuri namwe h'imana ufashe ngo iyo ndwara ishike hano mu ikambi ni ukuri yotumara nta bipimo biriho bishobora gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye korona kuko naho yoza bakamutora haheze iminsi itatu ngo bamutware baba bamaze kwandukiza baba bamaze kuba benshi baba bamaze kuba benshi kuko ugerageje kuraba batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu arwaye coronavirus ni Dar es Salaam umuntu rero mwene uyo amaze gufatwa tumaze kumwikeka cyangwa akikekwa ko yoba agwaye amaze kwerekana vya bimenyetso ni hamwe bamutora bagatwara eh, ibipimo bikenewe kuza gupima bakabaca birungiye Dar es Salaam ibimvire nawe bigiye Dar es Salaam bizogaruka ryari twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye mbega bazoba yaranduje bazotogwa vya bipimo bya ryari ritwagwa guza kugira twe tubona rero nka twebwe nk'amakambi twosaba ko ivyo bipimo leta yogira inguvu co kimwe na UNHCR yoyo itujejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba baza kwikekwa canke baza kwerekana bijya bimenyetso vyerekana ko yobagwaye e, ico kiza ca corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe akoregwe tretema hakiri kare cane ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isi iriko iragira ubwoba kuburebure icari ciza rero twabona ni uko mwotuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabona nko gukura amaraso mu ikambi ukazayajana i daresarama ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka ni birebire azoba yanduze be- yanduje benshi n'abazoba bamenye abatazoba bamenyekanye bo bazoba ari benshi ni ukuvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishyirahamwe rya msf ryaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere ata mipaka bagira bwa ikibazo kinini kiri pime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda nk'umuntu nawe biketse kurinda kutwara ibipimo dayisaramu bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane dushaka bashire amazi ku mabarabara bazane amamasike kugira twikingire hanyuma umuntu aciye kwibarabara ahita akaraba bashireho n'amasabune na twebwe mu maviraje batugwidiriza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira nk'ico mbona cihuta mbere jeho nuno musi nyene noshaka yuko vyarara bishitse nk'ivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bobizana bakabitwegereza nk'uko batwegereje ibitaro biri hafi bagashemwo n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakiri kare ntidushikirwe n'ico kiza hamwe bidushikiye hofatwa n'umuntu n'umwe ngaha mu nkambi twese twosha duhera tugahona tugatabagara kuko hari ikiza kirinze gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita kuko jewe nk'ico mbona cane kininiya gose botwegereza ivyo vyuma tukivuga kandi ku bibazo bihanze impunzi impunzi z'abarundi zirenga igihumbi n'amajana atanu ziba mu ikambi y'agateganyo akavimvira mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zigaramiwe n'ikibazo c'amazi y'ikiyaga ca tanganyika n'uruzi rwa kavimvira bibandanya gutera imyuzure mu mihana yabo izo mpunzi zimaze amezi arenga umunani muri iyo kampi zisaba ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu hcr kuzimurira muri kampi ya murongwe muri teritware ya fizi umunyeshamakuru w'ishuri ry'amerika vedaste ngabo ari ibuvira yaravuganye na zimwe mu mpunzi ziri muri iyo kambi amazi ari- aradukikuje amwe ava ruguru ayandi akava- aca hirya no hino ihageze mu ijoro turabura ingene turyama tuguma duhagaze akarorero nokwereka ngaho inyuma iwese ngizi zirabomotse kubera iki amazi inzu z'inyuma y'urupangu ziriko zirabomoka kubera amazi natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka none twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano mbega twaba twaribagiwe rega natwe turi abarundi nk'abantu twagize ingorane nicyo gituma dukwiye gutabarwa kugira ngo tuve muri uyu mwuzure kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo isoko yaratwawe amazu yari mu isoko yose aratwawe ikiraro kiriko kirabomoka uruzi ruko ruraza rus- rudusugwa akavimvira natwe du- iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera rwaraye rurasuma induru ziriko ziravuga icyo dutabara ni ukuri ni uko boturabira ingene bodutabara kuko amazi yamaze kudushikamo bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya fizi ryabaye ribi ega iryo barabara nimba ryarabaye ribi ndibaza ko amaleta ariho agarukira kuba kuba- ku benegihugu nibaza ko botuma baraba ahandi hantu ku musozi bodu- bodushira bakadukura muri aya mazi turimwo none ugira ngo igihugu kirabuze ahantu codushira n'ahantu hatoyi atari muri aya mazi muri iki kiyaya c'amazi tanganyika iriko iraduga ngiyi ngiyi ngaha ku rupangu amato ngaya barayazanye yegamiye yegamiye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupangu iyo imvura iguye ngaha bijanye- bi- bivanye n'ikibazo cy'amazi twebwe nta gahengwe turonka nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupangu abadamu bacu ku kubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu ngaha bagaca baza bariruka ati nyabuna nyabuna nimuvyuke namba ufise abana bane nimba ufise abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki urindiriye yuko yamazi agira gute abatera urabe iyo uhungira ariko ntibishoboka ku kubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye kavimvira bikoranye na tanganika amazi araza agiseka ngaho ku rupangu nk'izo nzu zose ziri ngaho impande y'urupangu nta nzu n'imwe ihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi twebwe rero ikibazo twe tubona twosaba ko bo- bodufasha ngaha jewe ndazi uko biri kose ngaha hariho iboti hariho amameri hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi ntibarabe badudeparase badukura aha hantu ikibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane ukuntu kitugeramiye ni uko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku iyi nkambi y'abarefije mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango turi mu bana benshi mu ijoro tuzokwirukira tuzohunga gute ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusumba ndetse baturuta bakagira icyo badufashije kubera dufite umuryango hari igihe kumbure nka jewe umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfise abana bane n'umugore nzoca niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kuhadufasha cyane ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane dutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye n'uko n'ubwinshi turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imiryango turara duhagaze nta metero nta metero ijana zisigaye tutaruzugwa n'amazi ngaha ni nacyo gituma rero uwo mubabaro ngaho turawufise ikibazo cy'umwuzure ha- a- iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaho inyuma yacu ku mupa- ku- ku mupaka aho inyuma turara duhagaze umva rero aba- abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga tuba dutera ahatamera
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi uyu munsi rero mu mateka ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na rimwe niho umwami w'abami Haile Selassie wo muri Ethiopia yasubiye ku ngoma nyuma y'imyaka itanu ayikuweko Venuste Nshimiyimana arabitwibutsa nyuma y'imyaka hafi itanu yari amaze mu buhungiro mu bwongereza umwami w'abami Haile Selassie yasubiye muri etiyopiya maze yongera gusubira ku ngoma abifashijwemo n'abongereza Selassie yari yavuye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu n'itandatu amaze gutsindwa n'abataliyani agahungira mu bwongereza ariko nubwo yari yarahunze abanyayetiyopiya bakomeje kwigomeka no kurwanya abataliyani maze batangira intambara y'inyeshyamba yari igamije guca mu mizi no kunyeganyeza umugambi w'ubukoloni ubutaliyani bwari bubafiteho nyuma y'imyaka ibiri Haile Selassie agarutse ku butegetsi ubwo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'itatu abakomoka mu karere ka Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia batangije umutwe wo kumurwanya bise Weyan mu kinyarwanda umuntu yabyita ukwivumbagatanya kwa rubanda abanyatigere bumvaga umwami w'abami Haile Selassie adakwiye kugororerwa gusubira ku ngoma kandi yarahunze igihugu cye n'abaturage be mu gihe barimo bakandamizwa bicwa kandi bagaraguzwa agati n'abakoloni b'abataliyani ndetse n'ingabo zabo
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye makubiri yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese
C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.